my country people, pipo me one mother. When he be say he stormed palace some few days ago When he be say he go meet kabiyesi When he book appointment with eh, kabiyesi say he want kabiyesi to make him a queen too because he deserve more than just giving birth to a daughter for her. my people, una know say she come meet kabiyesi kabiyesi tell am say she dey go say and go reply him. say because that time I know say that time the palace they hot so kabiyesi no really give him that face kabiyesi tell am say may she dey go yeah na now gist na i don carry come wetin kabiyesi tell adewamiwa mother my pipo when I know say in case of una know remember this gist very well adewamiwa mother Now the woman when e born that pikin because me see tomorrow i say they confused because right from time immemorial na only adiola na im dey tell us say na im be kabesi daughter all of a sudden Adewamewa from nowhere surface ah ah we no know whether true true na kabesi borna or na kabesi brother na im borna all of a sudden dem come say na kabesi side chick na im borna so di kabesi side chick wen e borna that is di baby mama wen e born These are the one be one. Being stormed Kabiyesi palace. Say he wants, he deserve more than baby mama. If somebody like all these Oloris them, we we say they're not born for Kabiyesi, Kabiyesi make them wife. Why they not go make a wife? Because himself want to get all the benefit. Where's a wife to Oni of Ife they get? Say the other time when we say see most of them dress up you give example of how you see uh, queen ashley how they carry up okpaise dey follow am how um, police escort dey follow am say all those things they sweet and too if police escort follow am if he dey waka e not bad because im e follow born picky for kabiyesi so when they come come they present her matter give kabiyesi kabiyesi tell her say make she they go say so, e im go reply her so now she can't call kabiyesi say he want to come see kabiyesi or kabiyesi want to see kabiyesi na him come come say okay o she come when they finalize this matter whether they go marry or they no go marry when they finalize this matter so that's why they want me one mother come come palace o oh. as she come palace me one mother as she come palace oni if ife come oni if ife come tell am say. with all due respect him no say something transpire between them long time ago That was 16 years ago and the tin result to pikin and um, akabiesi tell and say one thing for this life where she should not be say not be all relationship go end for marriage say he respect am so much he do he adore am so much but you see this marriage of a thing e no go possible e no wan marry again he has already gotten six wife six wife eh so he no want to add more to the wife say im e they very very sorry and eh, you know say di daughter don't pick. so I beg, may she try and move on May she try and move on in wey be say the kabiyesi any support wey be say the she need im go support am if you want to do business o oh, im go support am if you want to do anything im go support am say bet this marriage of it it will not work e no go fit work so adewamiwa mother was heartbroken she felt so bad office eh, so na on oil head na no get oil every other person dey marry them na she na na head na no come get oil so my people o oh, na so na so um, the woman come use cry leave the palace when he leave the palace Ooni of Ife come dey tell him friend say he know why he no wan marry he no wan marry the woman say the woman is, full, is so full of drama. e so full of drama Now when I no go no no the little date wey dem be say in date and self, herself be like saying I fire He said if this kind woman enter this palace wahala go dey no be say she be bad person or bet she be person wey be say her temper fit cook yam They say am so her temper fit cook yam if you if you dey like this, she fit destroy a lot of things and he just look and say ah, he all the time friend say beg, the wife they say this was the now he say beg, he no get that mind to marry any woman again say because federal character already there in house where they say bury. marry with tobi okwebere all those ones say abeg beg, he no want to add this woman because this woman eh This woman fit fit fit one day you go fit jack mary show show show god sigbora for ground say because the way she be and they say for say she strong well well she be like say na one bone e get kabiyesi say im dey fear make e don go use im hot temper fit jack e fit hijack uh, eh, uh, eh, eh, Toby if maybe tobi fit just talk to am anyhow <laughs> if you just hijack and show devil show devil for up sigbora for ground gboza say abeg abeg e no fit shout. In no fit shout o so the kabiyesi friend come dey tell kabiyesi say na the thing when he dey there be that say he has to use wisdom on these women because according to the friend the friend the uh, eh, kabiyesi tell the friend say he actually even promise dem the women say anybody that is well behaving go give am award say so make you see whether the peace go reign small for the for the palace because every day na different different one dey happen and. Uh, e no want a situation whereby they go turn in palace to another thing because a lot of people they look and like say him be weak king say all the ones where be say dem dey the women wey dey dey outside they will behave like better women They will behave they will they behave well say anyone when be say you marry now, e go show you in colour e go show you in colour say him know they very well oh. say and this thing when we say they happen between them, sometimes in <tsk> just they look and like say now just mere jealousy of eh, women say anywhere we say one man they marry six wife definitely there must be jealousy say he just look at saying a normal jealousy and they worry these women That is why him they say okay the most well behaved person and for a situation whereby all of them will be behaving well eh palace everywhere go cool now. palace go palace go no peace but if friend call the tell and say you not sure say go fear achieve that thing or say because anywhere where woman there. anywhere where woman dey say quarrel must to dey there say make kabiyesi no just bother himself make he just dey manage dem as he as he see there. just that if anyone wan be say the only thing wey be say him go do be say if anyone come dey toxic pass toxic itself say na that time na him no go work say but all this trivial issue wey dey happen to the palace na so e be for where dem marry plenty women. So according to reports, Adi, uh, eh, Adewami one mother is not really happy, you know, happy at all because in though they dream, ah, uh, they will take the carry by she, they follow her, ah, uh, inside go the answer, queen, all those kind of things. My people now, wow, it is well, oh. All right, I will bring you the more Jesus as things unfold. Have a nice day. Bye.